muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na tomasi kamirindi radiyo ijwi rya amerika iravugira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri yutube na facebook ni kuri voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
yego nibyo iki kiganiro cyanyu murisanga koko kandi murisanga buri gihe kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika murabizi mu rwanda uyu munsi abanyarwanda biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ibiro byafunze mu kanya hashize nk'isaha byari byafunguye saa moya mu gitondo hanyuma nk'uko mubizi hari abakandida batatu ku mwanya wa perezida wa repubulika hari umukandida wa fpr inkotanyi umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije n'umukandida wigenga ubundi abadepite bo batorwa ku rutonde rw'amashyaka amashyaka aba yatanze ubu rero turajya kuganira n'abanyamakuru bacu bose bari mu rwanda i kigali no mu ntara y'uburengerazuba turahera i kigali hari hari asumta kaboyi eric bagira ubusa na fulgence hakizuwera nuko umukandida rero w'ishyaka fpr inkotanyi ku mwanya wa perezida wa repubulika ni paul kagame yatoreye ku mashuri yisumbuye ya sos kagugu mu murenge wa kinyinya mu karere ka gasabo ni mu mujyi wa kigali asumta kaboyi niwo muhango yakurikiye wo gutora aho ngaho kagugu hanyuma umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ku mwanya wa perezida wa repubulika frank habineza we yatoreye ku rwunge rw'amashuri yisumbuye ya kimironko ya kabiri mu karere ka gasabo naho ni mu mujyi wa kigali eric bagira ubusa yari ariyo naho umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa repubulika philippe mpayimana yatoreye kuri site ya kan kigali mu karere ka gasabo naho ni mu mujyi wa kigali fulgence hakizuwere rero niho yari ari none rero abo bose tugiye kubahamagarira icyarimwe tuganire batubwire uko byari byifashe duhere kuri asumta kaboyi asumta wiriwe neza
wiriwe neza toma nuko wakurikiranye rero umuhango wo gutora hariya ikinyinya mu karere ka gasabo niho kandida w'ishyaka fpr inkotanyi yari ari ariko rero kandida w'ishyaka fpr ni na perezida wa repubulika ni ukuvuga yuko hari ikibazo cy'umutekano wari umeze ute aho yatoreye
birumvikana nyine uwo mukandida wa inkotanyi ni nawe perezida wa repubulika muri uyu aka kanya umutekano wari ufashijwe ku buryo umuntu wese winjiraga mu aho bagombaga gutorera yagombaga kubanza agaca ku nzego z'umutekano agashyira ibyuma bimusaka hanyuma akerekwa aho agomba gutorera byari imirongo myiza itagira akavuyo ku buryo nta kibazo na kimwe cyari kirimo ahantu umukandida wa efuperi inkotanyi yatoreye
none se kuvuga ngo basakaga abantu ni ukuvuga yuko mbese ikigo babasakiraga ku irembo ryacyo cyangwa babasakaga bagezemo
babafashe uwinjiraga ku igeti ku muryango ukabanza nyine ugasakwa hanyuma ukabona kwinjira ugeze uvuga imbere nta kibazo na kimwe wagiraga bahita ujya gutonda umurongo mu byumba by'amatora byari byinshi dufite abantu bose bagenda bakuyobora yaba ari abanyamakuru benshi bari bari kuri site bayoborwaga yaba ari abaturage wahuraga n'abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora benshi bagendaga berekana uko ibyo bikorwa birimo kugenda bikorwa nuko asumta ubwo rero ugumye ku murongo noneho tubaze na fulgence wakurikiranye uko umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa repubulika philippe mpayimana aho yatoreye fulgence wiriwe neza fulgence yego ndabumva cyane nibyo ah, ndacyari hano ka kigali ni mu karere ka nyarugenge aho umukandida wa- wigenga ku mwanya wa perezida wa repubulika mpayimana philippe eh, yatoreye i- saa yine Ah, zirengaho iminota mike cyane yari amaze kuhagera araza aratora nk'ibisanzwe abaturage bari bahari ari benshi bitabiriye gutora nawe araza aratora nk'abandi bose aragenda ajya gutegereza azava mu matora none se fulgence umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika ntabwo ntabwo ari umuntu yego ni umuntu usanzwe birumvikana ariko nyine ndashaka kuvuga ku by'umutekano we wowe- we umutekano we wari umeze gute
Ah, nibyo koko ah, ntabwo ari umuntu usanzwe nushaka ubivugeho gutyo yari arinzwe yari kumwe n'abamucungiye umutekano ah, yaba no kwinjiramo rwose abonaga ko yabanje atonda umurongo nk'uko ariko gahunda ibivuga ariko n'ubwo yatondaga umurongo byagaragara ko umutekano we ucunzwe kugeza yinjiye agiye gutora umutekano we urinzwe ndetse anasohotse rwose abonaga ko umutekano we urinzwe abaturage nabo ubona ko bafite amatsiko yo kureba uwo mukandida wigenga wabonaga rwose aho bari ku murongo bagenda batya barunguruka abandi bari hagati y'umurongo bigira hino bareba eh, ku buryo n'abatamuzi babonaga bashaka kumumenya koko none se nimba wa- warebye neza washishoje abari bamurinze ni ab'inzego za leta cyangwa n'abo ku giti cye
Ah, ntabwo wavuga ngo nabo ku giti cye nabo mu nzego za leta kuko baba bambaye imyenda ntabwo ari ntabwo ari iya gisirikare cyangwa iya gipolisi ariko ni imyenda du- dusanzwe du- du- ah, tumeze nk'aho tumenyereye hano mu gihugu amajire ah, ubona ko ari abantu ba- bafite umu- u- umutekano bacunze koko uhagije nubwo utavuga ngo hari wenda intwaro buri babonane ku rutugu ariko ubu bireba ko batandukanye eh, n'aba bitwa ngo ni abasekirite batoya cyangwa se abandi bacungira umutekano abantu basanzwe n'abo mu nzego za gipolisi ni kuko n'ubundi uko ibikorwa bye byagiye byo kwiyamamaza tubireba yaracungiwe yaracungiwe umutekano mu buryo bugaragara Ah, ikintu gisa naho kinatandukanye n'ubushize no mu matora y'ubushize ah, kuko muri aya ngaya wabonaga bacungiwe umutekano yabo mu kwiyamamaza kugeza no mu matora kugeza basohotse bari bacungiwe umutekano n'inzego za leta ye fulgence nawe rero ugume ku murongo kugira ngo tuze kuvugana ibyo byose na sumuta nabimusabye mugume ku murongo hanyuma turaza kugenda tuvuga n'utundi reka tubanze tujye kuri iki kibazo cy'umutekano cy'abakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika nyine muri aba bakandida harimo frank habineza ni eric bagira ubusa wakurikiranye uko frank habineza yatoye frank habineza ni kandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije we yatoreye ku rwunge rw'amashuri yisumbuye ya kimironko ya kabiri mu karere ka gasabo eric wiriwe neza
wiriwe neza thomas kamirindi nuko nawe umutekano rero wa habineza frank wari umeze gute
Ah, thomas kamirindi nakubwira ko umutekano ntabwo wari usanzwe nkurikije uko nabibonye hari hari abapolisi benshi cyane na mbere y'uko frank habineza aza nk'ibyiciro byihariye by'amatora bagiye babaha imirongo yabo bagatora kugira ngo babashe gukomeza kurinda uwo mutekano ariko na frank habineza ah, nk'umwe mu bakandida perezida muri aya matora y'umukuru w'igihugu ya bibiri na makumyabiri na kane hari abandi bantu bari bamurinze bigaragara ko bashinzwe umutekano bari bafite imbunda zo mu bwoko buto bw'amasopera zitagaragarira amaso ariko witegereje ukurikije uko umutekano urindwa ku bategetsi bakuru hano mu rwanda wabonaga ko ari byo mu magambo make rero nawe yararenzwe n'inzego za leta
nibyo ni ko kuri kuko nta n'abandi barinzi ubwe nkurikije uko ibintu byubatse hano mu rwanda unakurikije n'uko byatangiye yiyamamaza yararinzwe n'inzego za leta yego nawe ugume ku murongo hanyuma tuze kuvuga n'ibindi hanyuma dusubire kuri asumuta kaboyi asumuta kaboyi perezida wa repubulika yaje gutora ari wenyine kandida w'ishyaka fpr inkotanyi yaje gutora ari wenyine
oya ntabwo perezida wa repubulika yatoye ari wenyine yazanye n'umuryango we yicaye na madamu mbere gato hari habanje gutorwa gutora n'abana be ndetse n'umukwe we ariko navuga ko nawe yaje akajya ku murongo nk'abandi baturage yahasanze ntabwo yaje ahita yinjira yaje atonda umurongo ndetse n'abana bo bo bagiye batonda n'umurongo bagatonda n'umurongo muremure ugereranyije n'uko umuntu wese yazaga yacu kuba ahasanze nawe yaje ajya inyuma y'abandi bantu yari ahasanze nk'umuturage wese usanzwe
yaje nuko wenda ahantu yagombaga gucana nta murongo munini wari uhari ariko yaje asanga imbere ye hari abantu bageze kuri batatu ajya inyuma ye a- ajya inyuma yabo ari uwa kane na madamu we barakurikirana abana nabo baje bajya ku murongo basazeho abandi baturage nabo bajya inyuma kugeza igihe bagererwagaho bakinjira bakajya gutora yatonze umurongo nk'abandi bose nubwo wenda icyumba yatorewemo kitari kirimo umurongo muremure ugereranyije n'uko ahandi ahandi byari bimeze hanyuma se kandida paul kagame yahageze nka ryari ubundi amatora yatangiye saa moya we yahageze nka sangahe aho ngaho ku kagugu
ku kagugu yahageze nka saa saba saa saba mbere gato hari haje ah, umwana we w'umuhungu n'umukobwa we n'umukwe we bo baje bamukurikiye we yaje nka saa saba azana na madamu we baje nka saa saba bakirwa n'abaturage hari abaturage benshi bari bamenye ko atorerwa- atorera aho banga gutaha barahaguma bategereje kumureba ah, ko kugeza igihe wa mugani azagiye kandi bari baje nka saa yine saa tanu ariko baramutegereza kugeza igihe agiye baramusuhuza bamwereka ko bamwishimiye nawe arabapepera ategereza gatoya arinjira nawe aratora ahita anasohoka aragenda nta kintu yatangaje ntabwo yaganiriye n'abaturage ngo bavugane nk'ibyo bamutegerejeho
nta kintu yatangaje nanakubwira ko kagugu kuri iki cyatoreho hari abanyamakuru benshi cyane baturutse imihanda yose benshi bo hanze y'igihugu ndetse n'abanyamakuru bo mu rwanda na pusayizuwari bari twiteze ko hari ikintu aza kutangaza ariko yatoye isibye gupepera abaturage nta kindi kintu na kimwe yigeze avugira kuri twite yahise yigendera ye mu kanya turaza kugarukaho kuko abaturage batoye none reka dusubire kuri eric bagira ubusa nawe atubwire nimba frank habineza hari icyo yaba yatanga yaba yaba yatangaje nyuma yo gutora eric hari icyo umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yavuze arangije gutora
Ah, nibyo thomas kamirindi ndi ahantu yatoreye na n'ubu niho nkiri ntegereje ko abashinzwe ibikorwa by'amatora batangira kubarura amajwi y'itora ariko kugeza uyu munsi kuri kuri uyu munota ah, urabona ko abaturage batashye ariko nkurikije ikibazo wari umbajije bwana frank habineza yari yari n'umuryango yari ari n'umugore we hanyuma rero kimwe mu kibazo ijwi rya amerika mubagize yamubagize uriyumbutse avuga ko yiyumva neza kuba abashije kubahiriza uburenganzira bwe bwo gutora ariko noneho namubajije ufite icyizere cyo guto kuba watsinda aya matora y'umukuru w'igihugu arambwira ngo nk'uko yatangiye mu kwiyamamaza abona afite mirongo itanu na gatanu ku ijana ryo kuba yatsinda aya matora ah, icyizere ntaho cyagiye aravuga ngo ahubwo no ku mwanya w'umu- w'abadepite bagize inteko ishinga amategeko arabona yabona imyanya makumyabiri n'inteko ishinga amategeko thomas kamirindi ariko mu nteko ishinga amategeko icyuye igihe ishyaka rye ryari rifite imyanya ibiri gusa
Eh, nibyo nk'uko bivuga mu nteko ishinga amategeko icyuzuye ishyaka rye ryari rifite imyanya ibiri gusa ariko akavuga ko uko byagenze bibiri na cumi na karindwi yiyamamaza avuga ko bamwe bamufataga nk'umuntu udashobotse cyangwa se bakavuga ko ari umwanzi w'igihugu abona ko hari impinduka akavuga ko rero akurikije uko yiyamamaje ageranije n'umwaka ushize akaba yashingiraho icyo cyizere mu matora y'umukuru w'igihugu y'ubushize twakwibutsa ko yari yagize zeru n'ibice mirongo ine n'umunani ariko ubu ngubu akavuga ngo hari impinduka hari intambwe nziza igihugu kigenda gitera mu ntambwe ya demokarasi
eric nawe nyine ugume ku murongo hanyuma tubaze fulgence hakizuwera nawe yari muri kan kigali niko fulgence umwanya uwo kandida ku mwanya wa perezida wa repubulika wigenga philippe mpayimana we hari icyo yaba yatangaje arangije gutora
Ah, yego nibyo Thomas ah, ka Kigali na n'ubu niho nkiri kabone n'ubwo abaturage ba- batashye hari aba- abaje gukurikirana ibarura ry'amajwi ariko wenda nshobora kubona nka umwe cyangwa se nka babiri bashobora wenda ku- kutubwira ariko iki- kuri icyo ngarutse kuri icyo warumbayije ah, Mpayimana yagize icyo atangaza ntabwo wenda yafashe mikoro ngo ahagarare avuga ariko nk'itangazamakuru ryamubagwa uhita rimubaza ibibazo bitandukanye se ni gute urabona bimeze bite witabiriye amatora urabona bimeze bite bitandukanye n'iby'ubushize Ah, yagaragazaga akanyamuneza avuga ko yishimye no mu mu- mu ijambo rye mu gusubiza agira ati ndishimye bigaragare ko byari byose ashobora kuba atarahuriyemo n'ibikomeye nk'ibyo yahuriyemo nabyo ubushize agira ati amajwi tugomba kuyagabana twamaze se urabona ufite icyizere cyo gutsinda aterega umuntu wese witabiriye aba yatsinze ni uko nguko yisubiriza ariko icyo akunda kugaruka nk'uko yagiye abigaruka mu kwiyamamaza ko ni ukuvuga ngo naho atatorwa ah, ababashije kumutora amajwi yagize kugira ngo hagaragare ko hari abantu bamutoye ati nabyo ni ubutwari kuko ubwo waba washimye ko hari igitekerezo mfite hari igitekerezo nshobora kuba nagira icyo nungura ubutegetsi akagira ati rero reka dutegereze irava mu ibarura ry'amajwi eh, ariko akagira ati turanganya amahirwe twese wabonaga ko yishimye akomeza ati rwose ndishimye Eh, nubwo ah, gutsinda bishobora kugorana ukurikije uko twagiye tubona ibikorwa bye byo kwiyamamaza ugeneje n'abandi Ah, ah, yigeze aganira n'abaturage bamwe na bamwe
Ah, ntabwo yaganiriye n'abaturage yaganiriye n'itangazamakuru kuko nk'uko ah, natangiye mbivuga ya- yaracungiwe umutekano Ah, ntabwo rero buri muturage ari kuvuga ati ngiye kumubaza ntabwo byari byoroshye gupfa kumugeraho nuko twebwe nk'abanyamakuru nyine uhita umwegera umubwira uti tubwire eh, uko byari bimeze tubwire niba witeguye intsinzi yatubwiye mu magambo make ariko aratubwira ati reka dutegereze ibi bigomba kuva ah, mu matora ariko akavuga ati rwose mfite ibyiringiro Mm. Nu- Eh.
wari umbwiye ko aho ngaho uri ushobora kubona nk'umuturage umwe cyangwa babiri bari aho ngaho hari uwo wabona ngo ngo umuhe telefone atubwire uko yatoye
Eh, ndamubona hano mpagaze muri ka kigali hari uwahatoreye ugihari Ah, reka mubahe muvugane iri ni ijwi ry'amerika reka muvugane
yego uraho urakomeye uraho neza
Ego, Ubu nimba atari ukukugora wavuga amazina yawe
nitwa Ndikumena Samuel.
watoreye rero muri ka kigali umukandida mpayimana philippe wamubonye
Eh, namubonye.
wabonye ameze gute
So, nabonye ari umugabo ushinguye, kandi nabonye n'iki gikorwa akishimiye. Mbese ko yatorwa atatorwa muri we yemeye ko ari bucyakire.
nuko noneho rero wowe mu gutora wabonye utora wisanzuye nta muntu uguhagaze hejuru mbese mm, nta kintu cy'iterabwoba cyari kikuri hejuru nta gitutu nta gitugu
So, icyo cyo nta cyari gihari watoraga neza wisanzuye nta kibazo ukumva u- wari- ura- wa- wumvaga unatekanye umutekano wawe ntacyo ushobora guhungabanaho
ya umutekano wari mwiza cyane Ngo kuko impamvu mbikubajije ni ukubera ko ujya wumva mu bihugu bimwe na bimwe ngo abantu bo mu mashyaka atandukanye bahanganye cyangwa se ngo abayoboke ba kanaka cyangwa nyiranaka ngo bahanganye mwebwe mwatoye mwituze nta kibazo nta kuvuga ngo uyu nguyu ngo uyu nguyu ngo mbese byari bimeze bite
byari bimeze neza bwari ubwisanzure Mm, kuko watoraga ntawe uguhagaze hejuru cyangwa ntawe kuvuga ngo ukora ibi tora uyoya wowe ubwawe watoraga n'umutimanama wawe ushaka niko se ni ubwa mbere utoye cyangwa no mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi waratoye
yanaratoye yego ubwo n'abadepite rero warabatoye hanyuma ariko ni ubwa mbere amatora y'abadepite n'amatora y'umukuru w'igihugu abereye rimwe ntabwo byaguteye urujijo
oya Mm.
iyi ntabwo byanteye urujijo kuko imyaka mfite irabinyemerera kuba nahitamo neza nta bwoba mfite icyo nashaka kuvuga abakandida b'ab- b'abadepite bari kuri lisite y- y'amashyaka nuko urupapuro rwo gutora perezida wa repubulika rwo biratandukanye
ibi biratandukanye ntabwo byaguteye urujijo wa- warusobanukiwe neza nari nsobanukiwe neza ntabwo byanteye urujijo ye nuko ndagushimiye cyane
baba murakoze ye nuko subiza telefone umunyamakuru wacu fulgence hakizwera
abasaba Mm, yego kamirindi nagarutse nuko uwo muturage ambwiye ko hari hari ubwisanzure kandi ko impapuro z'itora zitamuteye urujijo nawe niko wabibonye wabonaga abaturage basobanukiwe
abaturage bari basobanukiwe kubera ko mbere y'uko amatora aba mu byumweru nka bibiri hagiye hatambuka mu bitangazamakuru bitandukanye uburyo abaturage bazatora imfashanyigisho zigaragaza ngo ufata urupapuro rwa mbere ukabigenza gutya ukajya ahangaha mu bwihugiko ugatora ukagaruka ukarukira ahangaha bari barasobanuriwe ku buryo noneho ibyo bitari binahagije n'iyo wazaga wafataga urupapuro bakabanza bakagusobanura bakabwira ati urabigenza utya aho nabashije kugera mpagaze mu cyumba gutya ndi kwitegereza uko abaturage binjira hari n'uwajyaga kujijwa ngo usange wenda urupapuro yatoriyeho abadepite yarujyanye mu gasanduku k'aho yatoreye perezida bahitaga bamuyobora bati urarushyira hariya ku buryo wabonaga nta muntu n'umwe wigeze ajijwa mu buryo bukomeye ngo uvuge wenda ngo hari impfabusa zagaragara wenda ngo umuntu abe yafashe urupapuro yatoreyeho perezida cyangwa urw'abadepite mbese azibusikanye wabonaga ko abaturage basobanuriwe bakabasha kubyumva abatarabyumva nabo kandi bariho bagisobanurirwa ku buryo igikorwa nta muvundo cyangwa kujijwa kwinshi kwigeze kuhagaragara ye firijanse nanone reka duhamagare asumuta nawe atubwire uko yabonye amatora yagenze mu baturage asumuta asumuta asumuta ndumva atari hafi noneho tubaze eric nawe uko byari bimeze niko eric aho ngaho ku rwunge rw'amashuri yisumbuye ya kimironko ya kabiri naho wabonaga abaturage bajijukiwe basobanukiwe n'impapuro zo gutora batazivangavanga
tomasi kamirindi nakubwira ko nubwo ndi hano ku rwunge rw'amashuri rwa kimironko ya kabiri ntabwo ariho natangiriye kureba iby'amatora bitewe n'uko abubyamba mu gace ka nyarugenge inyamirambo niho nahereye natangiye rero mbona ku isaha ya saa moya nk'uko amatora yatagomba gutangira saa moya imihango y'ibanze kubanza kwibutsa abaturage uko bagomba kubikora yubahirijwe bagomba kuyobora amatora bararahira bamwe mu baturage rero bagiye nganira nabo hari umwe aganiriye nawe yambwira ko ari ubwa kabiri atoye
ndumva hari umwana ukuri iruhande radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turimo turavugana n'abanyamakuru bacu bari i kigali bakurikiranye rero amatora eric wari urimo utubwira yuko wanyuze henshi
radiyo ijwi ry'amerika yego nanyuze henshi yego
nanyuze henshi uhereye i nyarugenge nk'uko nari mbikubwiye nkomereza igasabo kacyiru hafi n'ibiro by'umukuru w'igihugu babonaga abaturage basobanukiwe ibyo bakora hariho noneho ababaga baje gutora ku nshuro ya mbere cyangwa batoye ku nshuro zirenze imwe hakabaho ababaga bari ku mirongo bakavuga ko bagifite ayo masibo cyane cyane ababaga bagiye gutora ku nshuro ya mbere bakavuga ko bitewe n'imyaka yagiye ibazukira muri rusange bumva bisanzuye kuza gutura mu mutuzo mu bwisanzure nk'uko barumvashije tumatwa n'ibindi yereka twongere tugerageze asumuta kuko bambwiye ko yewe umurongo we ngo wakatitse wacitse bagiye kongera kumushakira sinzi utubazo yagize nikose firijanse aho ngaho muri ka kigali hitwa ka kigali ariko ntabwo hakiri ikigo cya gisirikare sibyo
we ntabwo hakiri ikigo cya gisirikare ahubwo hari ikigo cy'amashuri kinitwa gutyo cyakomeje kikitwa gutyo ni gurupe sikorere ka kigali
hari hari n'ishuri rya hari hari n'amashuri abanza nayo aracyahari
amashuri abanza nayo aracyahari kuko muri gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka yaje gutangira ari icyenda ikagera kuri cumi n'ibiri ni ukuvuga henshi hari ibigo by'amashuri abanza hahita hakomezaho n'ayisumbuye ku buryo ubu umwana asigaye yiga imyaka cumi n'ibiri ku kigo kimwe
noneho mu magambo makeya nta kibazo cyabaye ngo usange hari nk'abantu baje gutora bagasanga tuvuge nk'amazina yabo atari ku rutonde rw'abatora
Ah, nta- mu mwanya nahamaze ntabwo nigeze mbibona ibyo ngibyo ah, ahubwo wenda ikindi kintu gisa nk'aho ari gishya nabonye ni uko nyuma y'uko ah, bafunze ibiro by'itora abaturage batakin- ba- bya- mu masaha yagenwe ngo abaturage baze gutora nyuma nagiye mbona abandi nka bake baza akaza avuga ati nje gutora ariko bakambwira bati isaha yo gutora yarangiye nicyo kintu ubona kidasanzwe ah, gihari ariko ubundi ah, abaturage babashije kwitabira ku buryo nta kibazo na kimwe bigeze bagira ah, mu gutora ah, cyane ko hari n'uburyo bwagiye bworoshywa bwo gutuma abantu baboneka kuri lisite y'itora umuntu bagiye bamushyiraho uburyo bwo kwiyimura ku buryo n'utarabishoboye yabazaga undi ati biyimura bate ibyo bigakorerwa kuri telefone hata- hatiyambajwe interinete ku buryo rwose telefone isanzwe n'iyi twita kwi- iciriritse cyane ya bitanu washoboraga kwiyimuza ukaba wava mu karere kamwe ukaza mu kandi ku buryo nta muntu wagiye agorwa n'ikibazo ah, cyo kwibura kuri lisite ngo atore keretse abagiye batorera aho ah, bata- batibarurije birumvikana nk'abanyamakuru nkatwe twari mu ngendo abasirikare n'abandi gutyo ariko ubundi byagenze neza ku buryo nta kibazo cy'abantu bagiye bibura kuri lisite y'itora cyakunze kugaragara hanyuma uko wakurikiye wabonye abaturage bari benshi muri rusange bagiye gutora ari benshi
E, abaturage bari benshi bari benshi cyane cyane icyo nabonye ni uko bazindutse mu masaha ya mbere ya mu gitondo nka m- saa moya gutyo wahuraga n'abaturage benshi rwose bafite umubyigano bajya gutora ariko birashoboka ko bagira ngo bajye mu, mu mirimo yabo ya buri munsi bavuye mu matora ah, babanze bajye mu matora bagaruke bajye mu mirimo yabo kurusha ko bari kujya mu mirimo ngo bagaruke bajye mu mu matora nibyo twabonaga ariko abantu bitabiriye rwose ku buryo nabo na- nabazaga umuntu kuki wazindutse waje mu gitondo kare ati nagira ngo nze nitorere rwose ntahe kare njye mu yindi mirimo ariko bigaragara ko uruhare rwanjye mu gutora ah, rwabaye bitandukanye n'uko wa mugani bigenda byumvikana hirya no hino aho usanga abantu batitabira gutora mu rwanda hari ah, umuco mwiza wo kwitabira gutora abaturage bakunda gutora sinzi niba ari uko ari ugukunda ubuyobozi cyangwa ari ugukunda gutora nk'igikorwa nyirizina ariko wa- hari n'ababonaga bafite intege nke rwose ukabona umusaza cyangwa umukecuru baramusindagiza ari ku kibando bakamufasha akinjira mu gutora bamufashe mu ntoki rwose ku buryo wabonaga aba- abantu bose bashaka gutora
hagatangwa dukurikije amateka ya afurika burya u rwanda ngo ruri mu bihugu byatangiye kumenya gutora mbere y'ibihugu y'ibindi bihugu byinshi cyane byo muri afurika ikindi ba- abantu abahanga bajya bavuga ku rwanda u rwanda mm, ni igihugu mbuze ijambo mu kinyarwanda organize mbese igihugu kiri ku murongo kiri ku murongo kuko bajya bavuga Eh.
bati bajya bavuga bati hari ibihugu byinshi muri afurika usanga abantu batagira irangamuntu urabona Eh, ibyo bibaho Yego.
ugasanga umwana aravutse ntiyanditswe Ah, nuko nuko nu- byari bihereye aho ngaho wari uvuze uti abanyarwanda nimba ari ugukunda ubutegetsi nimba ari ugukunda gutora umenya byaratangiye kujya mu muco hakiri kare kubera uku kuntu Nibyo, igihugu kiri ku murongo Thomas ubanza wenda ubanza wenda ari uko u Rwanda rero tuyasinzira iba ariko na- navuga mu Rwanda hari ikintu bita database ni ukuvuga ngo umuturage eh, u- umuntu wese utunze ikinyabiziga arazwi umuntu wese utunze uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga arazwi umuturage wese uri mu gihugu utunze indangamuntu arazwi ku buryo ikintu cyose ikintu cyose ukoze kiba cyanditswe kandi gihujwe noneho n'indangamuntu ku buryo eh, mbikomojeho nk'uko wari ubivuze umuntu udafite indangamuntu muri iki gihugu byamugora kugira ikintu na kimwe akora kubera ikoranabuhanga ryashyize abantu bose mu ikoranabuhanga ku buryo gushaka umuntu aho ari biba byoroshye ari nayo mpamvu nkubwira nti umuntu wari ufite indangamuntu ntibyashoboraga kumugora gutora kuko indangamuntu ikwerekana ko uri umunyarwanda kandi bayishyiramo bakareba ko atari niyo watoraguye cyangwa watiriye ikoranabuhanga mu rwanda wavuga ko rimaze gutera imbere cyane cyane mu birebana ah, n'abaturage mu yandi magambo ubwo ngubwo urashaka kutubwira kubwira n'abumva ijwi rya amerika aho bari hose ko umuntu araza agatanga irangamuntu ye noneho bakabanza bakanyuza mu mashini
iyo bagize gushidikanyaho gakeya n'ako kanya ni ugutungaho nta nubwo ari kuvuga ngo hari uyu umwanya munini bari bucishemo rwose imyirondoro yose ihita igaragara bakanayibona ko uriho ni ukuvuga ngo abaturage bo mu rwanda na- n'amazina yabo banze azwi mu buryo bworoshye ku buryo bitananirana kumenya umuturage a- ariyo mpamvu u- u- n'umutekano wo mu rwanda usa nkaho woroha mu ku- mu gucungira umutekano abanyarwanda ni ukuvuga ngo umuntu aramutse akoreye icyaha i rusizi wenda ku mupaka eh, na kongo eh, yajya kugera i gatuna bamugezeho abanza ari uko igihugu ari gitoya cyangwa se wenda ari uko inzego ah, ziri ku murongo kandi n'abaturage nabo bakaba ah, babasha kumva mu rwanda ntushobora gupfa kubona umuturage umwe uri kuzamuka mu gihe bavuze bati wenda nimumanuke ubwo iyo bavuze bati mujye gutora bose berekeza ku ku biro by'itora Eh, ndakeka atari ubutoya bw'igihugu ahubwo nyine ni ibyo ngibyo twahereho tuvuga by'ukuntu ari igihugu Eh.
kiri ku murongo ntabwo ari iby'ubu ngubu usibye nyine ko bigenda nk'uko wabivuze kubera ikoranabuhanga bigenda bijya mu buryo neza neza kurusha uko ibihe byashize bigenda bigira firujanse noneho reka nongere mpamagare asumuta kaboyi bambwiye yuko yagarutse ku murongo asumuta
winda kumva cyane soma nuko kandida wa fpr paul kagame yaje gutora nawe yerekana irangamuntu nk'abandi baturage
nawe yaje nk'abandi baturage nk'uko nari nkubwiye ariko birumvikana nyine umutekano w'umukuru w'igihugu wawihariye gusa icyo ingabo imwe yaravuriyeho n'abandi baturage ni uko nawe yarafite irangamuntu mu ntoki ze ndetse n'abadamu we bose binjiraga bakerekana irangamuntu nta hantu na hamwe natwe nk'abanyamakuru aho twagiye dutorera twerekana- twerekana irangamuntu kuko tutari kuri ayo marisi y'abaturage batuye aho ngaho bakadushyira ku mu- ku mugereka ariko we yari ari kuri bisi yerekana irangamuntu bakareba izina rye bamara kumubona kandi bagatambuka nk'uko shumbyanse yitubwiye umuntu bakaguhereza igipapuro cya mbere niba ukandida perezida ugatora ugashyira mu- aho- ahabugenewe mu gasanduka bakaguhereza igipapuro kiriho amadepite naho ukabatora ugashyira mu gasanduka kandi byari ibintu niyo waba utarabigize cyangwa se utarabisobanukiwe mbere aba- abatumishaga bakuberekaga buri kimwe cyose ku buryo nta kintu gito gishobora kuba cyakusoba waramutse wahuye nabo nawe aho wanyuze muri kigali wabonye abaturage bagiye gutora bashishikaye ari benshi
nabonye abaturage benshi kuko na- navuye aho ngaho kaburimbo umukuru w'igihugu yatoreye ya kibagabaga nk'uko bisanzwe abaturage bamenyereye ko ari umunsi w'amatora bazinduka cyane ariko bamenyesheje ko igikorwa cy'itora bishobora saa moya ariko saa kumi n'ebyiri saa saa kumi n'ebyiri saa kumi n'imwe n'igice ubona abantu bari mu mihanda ahubwo bakaba ariko bajya gutegereza aho kugira ngo eh, abatumisha bategereze rero mu gitondo cya kare benshi babaga bari kuba batatu baribikanye twigendere basangaga benshi usibye aho ngaho umukuru w'igihugu yatoreyeho batinze kugira n'amatsiko bamurebe ariko ahandi henshi basanga saa- saa saba nta muntu usigaye bigendere bazindutse bato- batoye imirongo basigaye bakire hasigara bagenda bakira umuntu umwe umwe
nta muvundo nta kuvundana byabaye ntabyo wigeze wumva
hari nta muvundo kuko habaga hari abantu benshi cyane bashinzwe kubashyira ku mirongo botondaga umurongo nyine wenda ukaba wawutsindaho ariko abantu bashaje abagore batwite abantu bafite ubumuga bo babatahuzaga nta kintu umuntu wabaga uri ku murongo yabaga yavuga asabaga batekerane abantu ko mubona usize batambutse bakitana ni nako natwe n'abanyamakuru uko byagenze babajije abantu bari ku mirongo batetse abo bantu ko bari mu kazi turatambutse baradutambutse nta minota y'igihugu kuri itanu twamaze ku murongo twatambutse turatora hanyuma tuba turagenda rero nta muvundo n'umwe wari uhari wenda abantu bashobora kuba basimba ku murongo bitewe n'amazina yabo hari amazina aba ari maremare byaba abanyarwanda bakunda kwitwa amazina atangirwa na na na ma aho wasanga ari maremare ariko nk'abantu bagira amazina magufiya basanga umurongo urangiye vuba nikose hari muri rusange ikibazo cyabaye nko ku bantu bafite ubumuga ubu n'ubu n'ubu n'ubu reka tuvuge nk'abafite ubumuga bwo kutabona bo hari uburyo bwo kubafasha gutora bwari buhari
rero na rindi nta muntu waba ufite ubumuga bwo kutabona nabonye ariko abari bafite ubumuga muri rusange yaba ari umuntu kwibagira yaba ari umuntu uje ubumuga ubwo ari bwo bwose ndetse n'abo bashaka bo borohereza ikibazo nabonye aje nabugiye agahanga ibiri biragiye yakomeje polisi y'igihugu y'amatora yigisha abaturage ngo niba mwarapfuye aho mwari mutuye kubera tuvuze urabona ko abantu benshi bagenda bashakishiriza hirya no hino akavuga mu cyaro akaza mu mujyi wa kigali abo bantu babigeza gukoresha ikoranabuhanga nk'uko muhoze mubivuga bakiyimura niba wenda yaratoye karongi gusa ko ari mu mujyi wa kigali baramugaraga bakikoresha uburyo ubu n'ubu wiyimura wasabaga n'abari abantu baje bashakishije imibiri aho niho nagiye mbona ikintu gike na kimwe bagasanga ati bakubona banyababasika bugufi n'abaturage bakakubona abo tukubona ugasanga nabonye nk'abantu nk'abantu baba barinzira aho n'ibibazo bakavuga ati ntabwo twibonye gusa umwe yareba mu wundi mudugudu we bazarangiza bakigenda mu wundi mudugudu ariko uwundi wakure utarigeze yiyimura ntabwo nasobanukirwa uko byaje kurangira niba wenda babashyira ku mugereka ndetse natwe n'abashinzwe umutekano bajya badushyira ku mugereka utwo tubazo nabonyemo hanyuma ah, ikibazo ni byiza rero kwibeshya kwibeshya ngo wenda akaza mu mudugudu a- ahantu hatoreye umudugudu runaka aka- akibeshya hariho akerekeza bamuganga akamubwira ati genda ujye mu mudugudu uyu n'uyu cyangwa se abantu bakibona bakwirinze ibyo nabonye hanyuma nabonye n'abandi bantu aho bavuye kubera kamugunagiye kuko kubera bafite y'itumanaho riri muri gasabo nk'abiri ugasanga umuntu agasanga n'agigice kandi bamubwira bati turafunga izuba saa cyenda akazi kindi ariko n'umwe babiri abenshi baziye
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira ku matora yo mu rwanda nyine mbibutse yuko batoye perezida wa repubulika n'abadepite icyarimwe ni ubwa mbere byari bibaye turi kuganiraho n'abanyamakuru bacu aho bari hose muri kigali niho twahereye mu kanya turajya mu ntara y'Uburasi- y'uburengerazuba nagira ngo mbanze mbaze eric mbere y'uko tujya iburengerazuba eric wowe hari ingorane waba wabonye ku bantu by'umwihariko bagendana ubumuga
Ah, ku bagendana ubumuga aho nagiye nyura nta ngorane zidasanzwe nabonye nabonye ah, abagendana ubumuga nk'uko bivuga cyangwa abafite ubumuga hari ubumuga bwo kutabona ubumuga bwo- bw'izindi ngingo aba- abafite ubumuga bwo kutabona nagiye mbona bagenda bafite umuntu n'ubundi ubaherekeje nk'uko amategeko abiteganya bakinjira mu cyumba bagatora hanyuma rero abafite n'ubundi bumuga bw'ingingo wenda nk'amaguru nabo babaga bafite ababasindagiza amasikamere nk'abo bantu babasindagiza bo gutora mbese bashobo- binjirana n'abo ba- ba- ba- baherekeje cyangwa barabareka bakabanza bagatora noneho nabo bakaza gutora nyuma
Ah, ku bafite ubumuga iyo hatari impapuro za zindi za ah, ubwo ndavuga abafite ubumuga bwo kutabona iyo hatari impapuro za zindi zabugenewe kuba za zindi bita burayi ashobora gukaba akabakumva aho agomba gutora bigenwa ko aba agomba gufashwa n'umwana byibura w'imyaka cumi n'ibiri ariko utegereje kuri ya myaka yo gutora kuko biteganywa ko wenda bashobora kuba yamuhitiramo nuko nakubwira tomasi radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga noneho akantu k'umwihariko erika akantu k'umwihariko waba wabonye cyangwa waba wumvise muri ayo matora ni akahe
akantu k'umwihariko navuga nk'ubu mpagaze hano kuri kimironko ya kabiri eh, kimironko mu karere ka gasabo mbonye ah, harenzeho nk'iminota mirongo itatu hari abantu bageraga muri nka mirongo ine mirongo itanu kuko n'ubundi amasaha yo gutora yari saa cyenda bo barengejeho ariko noneho abashinzwe umutekano nabonagamo abanyerondo bari bakiriye umuryango abo hanze basakuza mutureke tujye gutora ni uburenganzira bwacu Eh, bari bafite amahane kuko bumvaga ko baba babukijwe uburenganzira ariko nyuma y'igihe gitoya babaretse baratora niko navuga k'umwihariko ahantu hose nagiye tomasi kamerine
nuko nuko erike we fulgence nawe hari akantu k'umwihariko waba wabonye aho ngaho muri ka kigali
na nabonye ni ikibazo nanjye nibajije cyo kuva saa moya ibiro by'itora bifunguye kugeza magingo aya ngaya dutangiye kuvugana hari abantu bagishaka kuza gutora ntekereza ko ari ikintu cy'umwihariko sinzi wenda niba n'ahandi wakibonye ku buryo uvuga uti ha, iyo baza ku- gukurura aya masaha bakavuga bati amatora yone rero bugeze na saa mbiri birashoboka ko abantu bari gukomeza kuza gutora ah, ariyo mpamvu tuvuga tuti niba abantu bahereye mu gitondo saa moya batora bikageza aya masaha bari ba- bakiri gushaka gutora biragaragara wenda ko hari abashobora kuba batatoye bakaba bacikanwe ariko ni ikintu kigaragara nk'umwihariko guhera umurongo uhari kuva mu gitondo kandi nta bantu benshi bari bahari ariko abantu bakaba bagitora kuva saa moya bagashaka gukomeza gutora na saa kumi n'ebyiri urebye ah, ni ikintu cy'umwihariko ku buryo habayeho kongera amasaha abantu bashobora gukomeza bagatora
nuko hanyuma rero sinzi ubwo ngubwo ahari ubwo tubivuze bizinjira mu masomo y'amatora buri gihe ikintu cyose kibaye gisiga amasomo ariko nanone ndumva byaterwa nimba abacikanwe ari benshi ndibeshya
Ah, birashoboka keretse haramutse Ah, baramutse barebye niba kuko biragoye abacikanwe kumenya ngo- ari benshi yego eric nawe wari urimo uvuga buretse fulgence arangiza
Eh, nibyo narimo mvuga keretse habayeho kureba bakareba ko hari abantu benshi eh, bacikanwe usibye ko nanone wenda biragoye kugira ngo tubyemeze nta bushakashatsi twabikoreye kuko Yego.
niba ah, saa kumi zigeze hari umuntu ukiza gutora birashoboka ko hari abantu nka batatu wenda cyangwa se nka bane bari basigaye kubera ko bumvaga ko gutora biri buze eh, kurangira bikageza muri ayo masaha ah, aricyo cya kindi ba bandi batubwiraga mu gitondo birinze cyatumye bazinduka baje gutora kugira ngo bataza kubanza ngo bajye mu bindi bitume basanga gutora bacikanwe ariko inzego zibishinzwe ziramutse zibicunze zigasanga rwanda ko hari abantu benshi basigaye badatoye igihe cyo kongera amasaha cyagakwiye kuba kuko ah, wabonaga hari abantu bagishaka kuza gutora nubwo atari benshi ugereranyije na mu gitondo uko byari bimeze bagitangiye fulgence hakizuwera ndagushimiye cyane
murakoze cyane tomasi kamerere eric wari urimo uvuga ngo
nari ngiye kukubwira ndetse n'abakurikira b'ijwi rya amerika ntibiragoye kumenya ngo hashikanye abangana iki Mm.
ariko iyo wumvise buri mpamvu za buri umwe uko bagendaga bavugira muri ako kavuyo abenshi kuri ubu ngubu nkurikije n'ibyo abashinzwe amatora bagenda basobanura aya masaha y'inyuma habanje cyane nko muri kigali urabizi ko muri kigali ntawe ujya atakoze habanje ba nyirabuja cyangwa ba shebuja bo mu bipangu bakaza gutora hanyuma abaje none aha ngaha witegereje ugiye kuyungurura wabonaga ko abenshi bari abakozi bo mu rugo bari babuze uwo mwanya ikindi hagiye byagiye bigaragara kuva mu gitondo ko hari abantu bagiye bibura ku ntonde za- bagu- z'aho bagombaga gutorera cyangwa se kwiyimura bakaba barabirangayemo ariko abo bose aho nagiye nyura nagiye mbona babafasha bagatora nk'uko wabivuze rero ubu baba bashinzwe n'ayandi masomo bashobora kuzakosora ko natwe n'ibindi eric bagira ubusa nawe ndagushimiye cyane ubwo rero nyine mwese turaza gusubira kubumva mu makuru no, no, mu, no mu yandi yose akurikiraho eric ndagushimiye
ndagushimiye nanjye ko natwe n'ibindi asumta uracyahari
cyahari ndakumva nuko nawe rero hari akantu wumva wasorezaho mbere y'uko nawe tuguha umwanya wo kujya gutegura amakuru hanyuma natwe tukajya mu burengerazuba
nta byinshi ndenze ku byo bagenzi banjye bavuze gusa jyewe wenda na- nabonye umwihariko w'aho abantu batora hariya akagugu na rindi ntibahite bataha ubundi nk'uko erike yari abivuze kigali batumva no kwirukanka no gushakisha wasangaga n'ubundi ahandi umuntu atora agahita yigendera yiruka akajya kwikorera akazi ke ariko hano kagugu abantu batoye banga gutaha banga gutaha kubera amatsiko bari bafite kureba umukuru w'igihugu ndetse n'udukeka hanyuma kandi gato na- abantu bamwe b'abakozi cyane cyane usanga ari abakozi bo mu rugo wabonaga aza nyuma y'amasaha bakavuga ati twarangije aho naciye hazaga umwe babiri bakavuga bati amatora yarangiye saa cyenda n'utwo tubiri nabonye aho nabashije kugera asumta kaboyi nawe aho ngaho uri kagugu ndagushimiye
murakoze cyane tomasi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turavuga rero muri iyi murisanga twayihariye amatora yo mu rwanda bwa mbere mu mateka yabaye icyarimwe ay'abadepite n'ay'umukuru w'igihugu mbibutse yuko abakandida ku mwanya wa perezida wa repubulika ari batatu hari perezida paul kagame urimo nyine urangiza manda akaba rero ashaka indi ni kandida wa fpr inkotanyi na kandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije eh, witwa frank habineza n'undi rero wigenga umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa repubulika philippe mpayimana nibo rero aho batoreye twari turi muri uyu mwanya ushize noneho rero tujye mu burengerazuba bw'u rwanda mu burengerazuba bw'u rwanda dufiteyo temistokle mutijima yakurikiranye uko amatora yagenze mu mirenge ya kamembe na gihundwe mu karere ka rusizi intara nyine y'uburengerazuba hanyuma mu karere ka rubavu naho ni mu ntara y'uburengerazuba nyine tufiteyo gloria tuyishime duhere rero kuri gloria gloria
yego ndakumva kamirinda wiriwe neza
muraho neza muraho neza uraho nyine yego ni uraho rata nuko yego noneho rero aho ngaho muri rubavu muri rubavu hari abantu batibonye kuri lisite z'abatora wabonye bangana gute ni benshi ni u- wa- wamenya impamvu yabiteye
yego murakoze cyane abantu batibonye kuri liste y'itora bari benshi bari benshi ni abantu bagaragara ko bari benshi ku masite atandukanye nasiye amasite abiri hari site ya kaminuza ya erk ishami rya gisenyi hari na site eh, y'umubano be izo site zombi zari ziriho abaturage batibonye kuri liste y'itora ibi byatewe n'uko aho bafatiye amarangamuntu atariho bari baje gutorera ni ukuvuga ngo utari waribonye kuri utari ufite utari warafashe irangamuntu nk'umwe yatoreye ntabwo yabashije gutora kuko yagomba kujya aho yafatiye irangamuntu cyangwa se akihindura akihinduza azatorera eh, byari byaratangajwe na mu minsi yashize na ko- na komisiyo y'igihugu y'amatora bavuga bati eh, ni ukubikorera kuri telefoni hanyuma ntabwo abantu bose bakoresha amatelefoni ntabwo eh, mu by'ukuri abantu bose babasha gukoresha amatelefoni ngo babashe kubikora cyane cyane abakuze cyangwa se abantu batayafite nyine ari nayo mpamvu bagiye bagaragaza ko batabashije kwiyumiza kuri iri tora ye kandi nyine ntibanatora ya ntibanatora kuri ntibanatora ku masipe bagiye bazindukiraho ugasanga rero barajagaraye mu bujagararo bamwe bakagerageza guturishwa n'indorerezi bakababwira ati mutuze turabazanira icyo n'igereka ariko kandi bamwe banatashye badatoye kuko izo liste zatinze bamwe banabirukana rwose bababwira ati mugende ntabwo muhari ntabwo muri hano mugende ubwo ntabwo nzi ko turi bugende ye reka tubaze na temistokle mutijima muri rusizi niba nawe icyo kibazo yakibonye niko temi
yego ndabumva thomas wiriwe nanone
wiriwe neza hari iki kibazo waba wumvise cyangwa wabonye cy'abantu bibuze ku maliste y'abatora
Ye, iki kibazo cyagaragaye cyane cyane mu kuri site zo mu duce two mu mijyi cyane nko eh, mu muri site ya kamashangi site eh, ya groupe scolaire gihundwe aho bita kuri sembrimo hagaragaraga abantu benshi bigaragara ko batiyimuje mbere kuri eh, ku marise y'itora ugasanga bagaraga- bigaragaye yuko liste zihari batariho ariko nyuma haje kuboneka mm, eh, imigereka eh, nabo ba- bahabwa umwanya baratora kubera ko kugera mu masaa tatu n'igice saa yine gutyo eh, nabo ha- bahise bahabwa umwanya wo gutora ntabwo ari benshi batashye badatoye ku bw'icyo kibazo eh, ariko byabonekaga ko hari abantu bamwe eh, bo mu turere twitaruye nka za nyamasheke eh, na za karongi se bashakira ubuzima muri uyu mujyi wa kamembe wasangaga barakomeje eh, kubarurirwa mu mirenge baturukamo mu turere baturukamo eh, bahagera rero bagera kuri site y'itora babashaka bakababura bababura eh, bababwira yuko bagomba gutegereza hakaboneka imigereka yo gutoreraho bamwe hari abatashye badatoye ariko eh, benshi kuko imigereka yabonetse mu masaa atatu n'igice ashyira saa yine abenshi rero baje gutora eh, nta ngorane ibayeho ye nuko dusubire kwa gloria gloria
yego yego rubavu ituranye na repubulika ya demokarasi ya kongo mu mu bihe bishize hagiye hagaragara umutekano mukeya uturuka muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubu ngubu noneho amatora wabonaga afite umutekano umeze gute kubera ibyo bibazo by'umutekano w'igihugu cy'abaturanyi
murakoze cyane amatora kuri iyi nshuro yagenze neza nta kibazo cy'umutekano kigeze kigaragara rwose Eh, abaturage ahubwo bambukaga ndetse abaturage eh, bo mu karere ka rubavu babanje kwinjira ngo batore babone kwambuka cyane cyane nyine abakorera muri repubulika ya demokarasi ya kongo rero wasangaga babanza kubyuka kare cyane za saa kumi n'ebyiri bari bari eh, kuri site z'itora nubwo amatora yatangiye saa moya zirengaho gatoya ariko bakabanza kuvuga ati reka dutore hanyuma tujye mu mirimo yacu muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko rwose navuga nti byari amahoro nta kibazo cy'umutekano cyari gihari umutekano wari wose ntabwo wabonaga abantu bafite ubwoba ntabwo bya ntabwo byageze bigaragara
mu- u- uvuze rero yu- nuku- nu- uvu- uvuze yuko n'umu- n'umupaka utigeze ufungwa
yego rwose ntabwo wigeze ufunga ko umupaka wafunguye saa kumi n'ebyiri za mu gitondo wari ufunguye kuko nyine nta rujya n'uruza rwari ruhari rw'abaturage bava mu rwanda bajya muri congo kereka bavaga muri congo baza mu rwanda kubera ko abari mu rwanda nyine ntabwo bari kugenda badatoye ntabwo byari kubashobokera rero babanzaga bagatora bakajya ku masite yabo hose wenda bakanabibukishiriza cyane ko imirongo ya- yari itaraba minini miremire hanyuma Aha.
bakabona bakambuka yego nuko a- abava muri repubulika ya demokarasi ya kongo nabo binjiraga nta ngorane binjiraga mu binjiraga rwanda rwose nta ngorane yego murakoze ya binjiraga nta ngorane kubera ko umupaka wari ufunguye abakozi bari bahari nk'ibisanzwe wabonaga rwose nta nta gikuba cyahise byari bisanzwe temi naho ngaho muri rusizi niko byari bimeze umupaka wari ufunguye nta kibazo cyabaye cy'umutekano
yego umupaka wari ufunguye abinjiraga bazaga ariko birumvikana ku banyarwanda bari basanzwe bazinduka bajya hakurya muri congo uyu munsi urujya n'uruza ntabwo rwari rwinshi nko mu minsi isanzwe kuko bagombaga kubanza gutora abashobora kuba bagiyeyo ni abagiye basoje igikorwa cy'itora kuko hari abazindutse cyane kuko mu gitondo kare rwose babonaga ko ku masite y'itora imirongo yari miremire abaturage ubona ko bashaka gutora hakiri kare bakigira mu mirimo yabo isanzwe rero imirimo yo ku mupaka y'urujya n'uruza yakomeje nk'ibisanzwe ariko birumvikana ku bava mu rwanda bajya hakurya bo ntabwo urujya n'uruza rwari nk'ibisanzwe kuko abaturage bari bazindukiye mu gikorwa cy'itora radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho turi kuvuga iby'amatora mu ntara y'uburengerazuba gloria abaturage hari abo mwaganiriye impungenge bakubwiye ku bibazo bibahangayikishije bumva abo bohereje mu nteko ishinga amategeko n'uwo bahise muzababera umukuru w'igihugu bifuza iki
yego murakoze cyane by'umwihariko abaturage batuye ku mipaka nabwani cyangwa se bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka basabaga ko uwo batoye nyine uzatsinda amatora yabafasha kugira ngo hongerwe amasaha amasaha yo kuba saa cyenda yo gufunga umupaka noneho yongerwe kugira ngo urujya n'uruza rubashe gusohoka ubuhahirane bworohe kuko byari bisanzwe na mbere aya masaha atarashyirwaho ariko kandi twaganira n'abandi baturage basanzwe bo mu karere ka rubavu abenshi bagiye bakomeza ku kibazo cy'urubyiruko rwishora mu ndetse zitari nziza kubera ko nta mirimo ihagije ihari muri yo bagiye bavuga bati turangiza kwiga ariko kugira ngo uzabone akazi biba ari ikibazo kandi urwego rwose waba urangije kwigaho biba ari ikibazo iyo udafite mbese nk'umuntu navuga ngo ugufasha ukabona biba bigoye cyane bakavuga bati ibyaba byiza ni uko leta yadushyiriraho amahirwe agiye atandukanye abashije urubyiruko kugira ngo rubashe gukora rubashe kubona imirimo igiye itandukanye ariko kandi banakomeza ku kintu cyo kuvuga urubyiruko rwishora mu mitwe y'iterabwoba niko navuga iri muri repubulika ya demokarasi ya kongo kubera ko nyine hano mu gihugu nta buzima buba buhari nta mirimo iba ihari ari nayo mpamvu usanga urubyiruko rwinshi rugenda hanyuma babona bitari gukunda hirya iriya kubera ko umutekano uba ari muke bakazagaruka ariko urumva nabwo biba bigoye hanyuma bagasaba umukandida batoye cyangwa se niba uzatsinda amatora akabafasha kugira ngo icyo kibazo kizakemuke ariko kandi bakomoje no ku kibazo cy'amashuri amashuri ahenze amashuri baba ngo ahenze cyane urugero ni nka gahunda ya nanya basic education ko nayita ayo mashuri yishyura ibihumbi cumi n'icyenda na magana atanu ku gihembwe ariko kandi abaturage bakavuga bati ni menshi nk'umuntu ufite abana batanu biragoye guhita uyabonera rimwe bakavuga bati agabanyuke byadufashe cyane ni ibyo bibazo ahanini twaganiriye bakavuga bati ibyo ngibyo nibyo twumva twifuza twasaba umuntu twatowe kubera ko nibyo bituremereye wenda abandi bagiye bashyiramo n'ibikorwa remezo ariko wumva ko ibyo ngibyo by'ukuri ari byo ndetse navuga ngo biremereye kurusha ibindi ye temi nawe hari ibibazo abaturage baba bakubwiye bibaremereye kurusha ibindi bumva abazatorwa bazabafashamo
cyane cyane abo twaganiriye n'ab'urubyiruko urubyiruko rwiganjemo abari batuye ku nshuro yabo ya mbere bo bagaragazaga icyizere kuri ibyo bibazo bafite bavuga yuko bashingiye kuko batoye nubwo itora ari ibanga ariko nta bavuga ko bashingiye kuko batoye ibyo bibazo cyane cyane ijwi ry'urubyiruko rizarushaho kumvikana na cyane ko muri aka karere ka rusizi urebye ku rutonde rw'abatora mu bihumbi bigera kuri magana bisaga magana atatu na makumyabiri na bitanu urubyiruko rwihariye hejuru ya mirongo ine na kane ku ijana kuzamura n'ibice urwo rubyiruko rero twaganiriye bagaragaje ibibazo bijyanye n'ubushomeri biriho kutabona ibyo gukora nyine bifatika ariko bakagaragaza icyizere bavuga bati dushingiye aho tugeze turabona yuko hari icyizere ko muri iyi myaka itanu igiye kuza hari igishobora gukemuka muri ibyo ngibyo nuko umwanzuro rero akantu k'umwihariko nawe waba wabonye cyangwa waba wumvise aho ngaho mu karere ka rusizi haragahari yego ndakumva nari ndimo nkubaza yego nari ndimo nkubaza nimba hari akantu k'umwihariko waba wumvise cyangwa waba wiboneye aho ngaho mu karere ka rusizi
urebye byashoboka ko byari no mu gihugu hose ariko nabonye hari uburyo bwihariye bwo gufasha abantu bafite ubumuga barimo n'abatabona wasangaga ko hari inyandiko yabugenewe rwose bafashwa gutora bikaborohera inyandiko za buraye nabo bagatora yabonaga ngo ari uburyo bigaragara ko bagerageje kubafasha nabo ngo batore bifashishe bo ubwabo
temisitokire mutijima aho ngaho i rusizi ndagushimiye ubwo nyine nawe uraza kuduha amakuru ku bundi buryo mbese uyu munsi radiyo ijwi ry'amerika urebye ibiganiro n'amakuru twabihariye amatora yo mu rwanda ndagushimiye
murakoze cyane tomasi akagiteza yego twese gloria nawe rero twanzura hari akantu k'umwihariko watubwira waba wumvise cyangwa waba wiboneye mu matora mu karere ka rubavu gloria asanzwe uretse ko abaturage babonaga babyambariye cyane cyane ku buryo bushoboka banabaganirizaga bakavuga bati ubu ni ubukwe ntabwo ari ibintu bisanzwe ibi ni ibirori ku buryo rwose ubona ko ari ibintu bidasanzwe abadamu bashamanitse abagabo nabo bambaye amakoti niko navuga mbese ubona ari ibintu bidasanzwe babyambariye bavuze bati reka tujye gutora uwo twifuza ko yatuyobora ikindi nabonye ni uko komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko uwo munsi nta nta kwamamaza niko navuga ariko kandi ugasanga abaturage baraza bambaye imipira iriho abakandida bagiye batandukanye ugasanga bambaye ibikombe ugasanga bambaye amasaha harimo abakandida ariko kandi komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze ko ibyo by'ukuri bitemewe ku munsi w'amatora nibyo naba nabashije kubona nitegereza nkabona ko ari ibintu ndetse bitari bisanzwe gloria tuyishime mu karere ka rubavu nawe ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane akazi keza kandi
yego murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twaganiraga rero muri iki kiganiro murisanga ku matora yiriwe ahuje abaturage bo mu rwanda batoye perezida wa repubulika batora n'abadepite ni ubwa mbere byabereye icyarimwe mbibutse yuko ubu ngubu kubarura amajwi byatangiye kubera ko ibiro by'itora byafunze saa cyenda ubu rero hagiye gushyira amasaha abiri noneho rero mbibutse ko umukandida w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ku mwanya wa perezida wa repubulika ari frank habineza umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa repubulika philippe mpayimana nyine niwe wigenga hanyuma ku mwanya wa perezida wa repubulika umukandida wa fpr inkotanyi ni paul kagame ucyuye igihe urangije manda y'imyaka irindwi ubu ngubu akaba ashaka indi manda mbibutse ko iyi manda yo izaba ari imyaka itanu kimwe rero n'iy'abadepite ni ukuvuga noneho guhera ubu ngubu amatora ya perezida wa repubulika n'amatora y'abadepite azajya abera rimwe manda rero ni imyaka itanu abazatorwa bazakorera abanyarwanda mwese mwese rero banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabashimiye cyane iyo muva mukagera mwari kumwe na thomas kamirindi nadia mu buhanga bw'ibyuma na injeniyeri badufashije n'abandi banyamakuru bose twari turi kumwe abari hano i washington abari mu rwanda mwese murakarama